zifite ubuziranenge maze iterambere ry'igihugu rishire imizi
bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana akagina na kankindi batana mu maboko kubera igitekerezo cy'ubukwe bwa maritine ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
patoro ndabona usa n'ugiye ariko eee nyina wabo na rusiya yampamagaye Eh, ambwira ko ngo njya kumurebera ibijyanye n'inyanya yahinze mu kabande zabaye iki se kandi
yewe ngo yatangiye kubona rwose ngo amababi yazo ngo azana ngo ibi- ngo ibibara ngo bisa nk'ivu ngo ritose noneho nyuma ngo uko bigenda bikwira hose ngo bikagenda bisa ngo nk'ivu ryijimye ukuntu ubwo se si indwara y'imvura ko ariyo ifata inyanya gutyo nanjye niko nabiketse ni uko yo inafata no ku ruti no ku mbuto ndetse no ku mizi Eh, ningeraho ndabireba neza wasanga nk'uko ubivuga wamagana ibyo bimenyetso by'indwara y'imvura byarageze hose none se ubwo uramugiriye iyihe nama ubundi se uretse kuba yagenda akura ku nyanya buri gice cyanduye indwara no gutera umuti urwanya uduhumyo urumva namubwira iki kindi ese ubwo inyanya ze yazisasije ibyatsi byumye ku buryo amababi cyangwa imbuto z'inyanya bidakora ku butaka yawe simbizi ariko hari n'igihe wasanga yarahinze mu murima nta gusimburanya ibihingwa ariko ubwo ngiyeyo byose ndabimenya nta kibazo reka nkureke ugende muri iyo gahunda ariko nanjye narinyuze aha ngaha kubera ko nagushakaga Mm, nibyo ubwo ubonye akanya wazambwira tukavugana Mm, ni amahoro se kanki ni amahoro ariko rero ibintu birakomeye si amakabya nkuru umva kandira mm? ni amahoro gute se kanki wumva Ni- ni nk'aho nta mahoro kuko ndabona ikibazo cy'abana gishaka kuturusha imbaraga hari amakuru mashya se ko numvise se martine ashimangira ko bibaye ngombwa yaterura rusiya Eh?
kandi ko na rusiya ubwo ariko abyumva urabona amaherezo ari ayahe imana yanjye ntaho byageze koko aha Mm?
senza ko wabyukiye mu ngarani Eh, ubu ndagenzura ko iyi fumbire yaboze neza Eh, akazi k'ifumbire y'imborera n'inge paturo yagashinze njyenyine ntiyaboze se Eh, imeze neza rwose
ariko yuzuyemo ubukoko we eee oya mamu Mm.
eee oya utu dukoko nutuvuge nabi turakabyara kubera iki yeee yeee weka we dufite akamaro kanini cyane kanini kanini akahe kamaro se mama bujara buriya rero utu dukoko twose ureba ducagagura ibibora biri mu butaka Mm.
maze nyine bigashwanyagurikira mu butaka neza neza neza ibyo byo turabishoboye Hii, ikindi rero cy'utu dukoko Mm.
inzira zatwo mu butaka Mm.
zihitisha umwuka Hii, zihitisha umwuka maze bigatuma ubutaka buhumeka neza burya Hii, kandi noneho bikanorohereza amazi y'imvura ndetse n'imizi y'ibihingwa kuba byagera mu butaka neza bikagera kure eee Hii, ndumiwe ni ukuri hii, akarusho rero noneho ndi kumva rwose ni uko tumwe muri utu dukoko Mm.
turya utundi dukoko twangiza ibihingwa Eh, mbese Hii, bityo umuhinzi akaba afashijwe kurengera ibihingwa yewe ndumva noneho utwo dukoko dukwiye kororwa Hii, nyine eee none se ugira ngo muri iyi fumbire ntitwororoka Hi.
birumvikana Hii.
ngewe rero ndabona bidukomeranye yawe ni ibibazo rusiya se ko namuganirira ibyo kumushakira ishuri mu mahanga akanzembera ngo ntashaka kujya mu mahanga ubwo koko mm, urumva ari iki kindi nakora koko ntubyumva se buriya bamaze kuzuza umugambi
none ubwo urabibona ute ahora ni Ha, ubwo uretse kubabwiza ukuri ko ari abavandimwe urabona hari ikindi twakora reka reka reka reka reka reka reka reka reka ibyo byo rwose ubyibagirwe burundu ibyo bisibe mu bwonko bwawe ushakire ahandi rwose niba bagomba kubimenya bazabimenye narapfuye reka reka icyo nakubajije kugeza ubu utansubiza mm, Eh, ni ukumenya niba wowe hari ikindi wumva twakora urumva kuko ngewe rwose ntagiye kukwirariraho njye ndumva nta kindi rwose erega ikibazo gihari ni uko byihutirwa nta gihe abana biteguye kuduha ngo tube twatekereza neza icyakorwa noneho rero igitenge kurusha ibindi Hmm? kuva baramaze kwemenya ku bana n'aya mafuti rwose urubyiruko rw'iki gihe rukora ntibatinya kuyakora Hmm? ejo hazajya kumva ukumva ngo umuhungu yateye mushiki w'inda yewe gamana yanjye imana iturinde kunywera kuri iyo nkongoro ibyo bintu uhoraho biturinda ubu n'ibihe biri imbere ko bitoroshyera
none se senza ndakumva mabu erega kanyenda aratuganje karabaye utese kandi mabu utatuganje rwose none se ntiwananiwe kumuha umuti wari wabyiyemeje ariko rero mabu ujana noneho sinzi icyo yikanze rwose dusigaye duhora kashinganizo ariko se rero mabu nkubwije ukuri rwose ntabwo ugiye byananiye ntabwo byakunaniye Eh, wakoze no, ni uko nagira ngo nyine eh, twongere tubyigeho neza Eh.
Eh, sinakwemeretse ko rwose amaherezo hari amaherezo ngomba kuzabikemura kandi nzabikora ni ukuri kw'imana do ngewe none se ayo maherezo Nyine.
uvuga azaba amaherezo buziraherezo nyine nzabikora cyangwa uragira ngo amafaranga anateganirije uwo mushinga nzayahundi uzabikora ku mafaranga mabo Mm.
amafaranga amafaranga nyine ariko ubwo kuko mabo u- u- ubwo kuko ah, hari ikiraka wanshishaho Eh?
nagira nte cyangwa ni uko nta nta vase naguhaye senza Eh, oya rwose siyo mpamvu mabo ntabwo ariyo mpamvu Mm.
Eh, nubwo yavanze nyibonye itangwa nabi Mm.
ariko nyine ariko ariko ariko senza Eh?
ariko iki Nyine.
urumva akira vase ndabizi urayakeneye Ahubwo, nubwo ari make urumva? Eh.
ntiyabura icyakumarira Yumva Do, se ahubwo?
ni ibihumbi makumyabiri Reka ndebe.
urumva yabare rwose Eh, asigaye rero sinkubwira umubare wayo azagutungure Reka icyo nkubwire.
nzi icyo uzishima reka nkubwize ukuri ni ndabyumva ukuri kw'imana umuyaga w'umwami yakuye busiketi ni ukuri pe yewe ga yewe Hi, ga.
ni ukuri kw'Imana.
urakoze rero gushima Hi, reka rwose.
nikomereze ibisigaye n'ibyawe senza
yewe wirirwe kandi rwose u- iyo dose ubishyize mu maboko ugenda usinzira uryame rwose urakanguka nkubwira ko nashoje ubutumwa Ye.
yawe ariko sengera imana cyera apapapapa amafaranga nari nakuye muri manihura yari yambanye make none imana irangobotse irongeye inyongereye ayandi ariko mana yanjye Eh, mbo ndakomaho aya ngaya mbasha kubaka ibiraro by'ingurube Aha, noneho ayo bazanyongerera azaba ayo kuzigura ariko uzi ko umushinga wanjye wo korora ingurube ubu ngubu utangiye kabaye Eh, mu gihe manihura ariho yitera amajeke ngo tuzawufatanya ngewe tayari ndaba narangije kuwukora
urumva rero manihura impamvu nifuje ko tuganira ndakumva ni uko nifuza ko twakwagura umushinga wacu w'inkoko Mm, kagira noneho nawe urashekeje Eh? icyo gitekerezo waba ugikoreyeho koko n'igihe nakwinginze ngo amafaranga dukura mu magi tuyabike neza twagura umushinga wacu ukangukandahira ngo nawe ubike amafaranga atahaze Eh? ngo urabanza wikenurera
wa mugabo wese yinda umuntu eh, yirirwa aha ntihage yewe buranasanze hari n'ubwo umuntu eh, azajya agena ibyo kuzigama noneho akabona gusigaza ibyo kurya yewe ako gatema sera ubwo ugakuye he Eh, ariko rero ndakumva usobanukirwe neza uburyo mvuga twakwaguramo umushinga Mm, ni gute ibyo mvuga si nka bya bindi wavuga ngo tuzane indi mishwi y'inkoko zitera amagi none
Eh, ndagira ngo dutekereze ku mishwi y'inkoko z'inyama gato narenga atangaye no gukunda inyama kwawe ubwo koko ariko umva ariko mbanze nkubwire ntugasuzugure utarumva wowe tega amatwi hanyuma umpinyure nyuma aha yewe wavuze nakubujije Eh, umva maniho ndakumva hari umuntu ubizi neza wantekerereje ibyazo ah ibice byazo nawe kubeshya ngo ngo uzi ko buryo ngo ubworozi bw'inkoko z'inyama ngo ari ubworozi bumara igihe gito cyane Ah, ariko ushaka gi icyo nicyo wifuza koko Eh?
kuba nawe mbese ibyawe urifuza kwinjira mu mudiho ugahita uwusohokamo icyo nkubwira ni uko ubukora abona inyungu yabwo ku buryo bwihuse ko utashakagi aha reko ye ndakumva uzi ko inkoko z'inyama iyo zariye neza zikanabona ibyangombwa zikeneye byose ngo zishobora gutanga umusaruro mu minsi mirongo ine n'itanu gusa iminsi mirongo ine n'itanu cyane rwose ubwo ni ukuvuga ukwezi n'igice hafi amanya data kandi ngo muri iyo minsi ngo ngo uko inkoko uyibaza ngo iba ifite ikiro n'igice by'inyama amanya data ubwo urakomeje kagi aha si ngaho nibereye
rero hari ikintu nigeze gutekereza ariko sinagitindaho kuko nabonaga nabyo ari amafuti mu yandi wambwira nkumva da erega ibyo wita amafuti hari igihe wasanga ari byo byaba bikemura ikibazo cyari kuzatera amafuti kurushaho urumva Eh,
nyine nigeze gutekereza mm, ni ugutekereza ariko mm.
nuko nyine nimba bwiruza kugira ngo ngendera mu by'abapfumu kandi nabera nanjye ni ukubyumva ni ukuri nta- ntabwo njya mbajyamo abapfumu se kandi bakora iki kuri icyo kibazo kanyiye erega buriya hariho abemera abapfumu nyabyo kandi abana nka bariya batigeze babajyamo bafatiranye bagacakirana nabo bahita bemera ibyo bababwiye ni ukuri
ako ako rwose kankindi noneho uzi ko wagira ngo wibereye mu ikinamico nyamara nabitekerejeho
none se kagi imishwi yazo iraboneka kimwe n'iyo twaguze y'inkoko zitera amagi cyane pe Eh, kandi noneho nk'uko twabikoze ku mishwi y'inkoko zitera amagi yego n'iyizi nyama ni ukuzishyushya nk'uko twabikoze kwa kundi kumwe twakoreshaga imbabura kuva ku munsi wa mbere kugeza ku byumweru bine ibyo ndumva ari kimwe ariko nkurikije uko babivuze ndumva haba hasigaye ibindi byumweru bibiri kugira ngo zitangire zitange umusaruro niko biri hanyuma rero inkoko zigatangira zikagurishwa rero A- a- ahubwo icyo kintu icyo He, kintu hasobanura iri He, manihura ndakumva ngo inkoko ye igejeje igihe cyo kubagwa yego ngo ni ngombwa kuyibonera isoko vuba vuba Eh, ngo kuko buri munsi ngo uko umunsi uri kugenda urengaho ngo Yego.
inkoko ziba ziri kurya ngo noneho ngo bikaba byatera igihombo igihombo Eh, aha ikibazo rero iryo soko uraryizeye ariko se ko dutuye hafi y'umujyi ubwo urumva isoko ryagurira he mbura mubwire kagina uzabanje ushaka iryo soko hanyuma ubone uko umbwira nibwo nzemera umushinga wawe ko wuzuye ariko Eh.
manihura wagiye wiringira ibyiza ko aribwo biza bigusanga uragira ngo nkubwize iki koko
yewe winyisekereza
none se uko biza abapfumu si abatekamutwe bishakira amafaranga niyo mpamvu nyine nta cyiza cyabaturukaho ariko nyine umuntu yakwemera agashaka umupfumu w'umwuga akamugurira maze akagira impamvu ahimba yakwemeza abana ko baramutse babanye byababyarira ingaruka mbi cyane ntibabyemera se buriya ahubwo se ukumva tutaba twigushije mu mutego reka reka wafata abana ukabajyana ku mupfumu ugamije ko umupfumu ababwira ibyo wowe ushaka wifuza ko nawe rwose maze abo bana se ntibabone ko harimo akagambanira reka si twe twabikora twashaka undi ubajyana Eh, keretse niba ari ibyo wenda ni uko twabigenza none ubwo ukumva twabituma nde ehe ukarwe uretse no kuba ntamushishikariza kujya mu bapfumu nta nubwo yashobora kujyana na rusiya kuko ntibacana uwaka
undi ntekereza rero umuntu yabwira ni mukamana ariko buriya abagore tugira menshi byazamucika ntamenye igihe yabitangarije none rero niba ari ibyo ubwo twabwiye senzage ko mbona Hey, yashobora ahubwo senzage rwose we yabikora neza icyamugora ni ukwiyegereza abana kugira ngo abaganishe muri izo nzira azabigerageze nibinanira kandi azabe nyine atsinzwe
mva mubwire shaka gi ibyo wambwiye byose nabyumvise rwose kandi ntanabyemeye Nuko nuko.
ndanabishimye niba wishingiye kuzashaka isoko nanjye ndabyemeye tuzabikore tuzabikore rwose Aha.
Eh, ariko reka nanjye nkubwire akandi kantu naraye ndose yego katubyare inyungu kandi ntikabangamire n'umushinga wacu kagira inkuru rero mva nkubwire kagina ndashaka ko mugagurira tumukuraho ifaranga Hey, tuzitwaza ko yabyaranye umwana n'umugore wawe uranyumva neza ye ariko ariko noneho manihura manihura ibyo utangiye kuza uragira ngo njye gukosha umugore wanjye koko kagina reka kumuseka ndi mukuri Eh, ngenda akomeje umva rero nkubwire manihura wakomeza wagira ngambwira numve uriya mukuru wawe ubona ibyo wabimukangisha ha reka da njye natere yiyo nyamara rero buriya ntumubone kuriya ni umunyabwoba kandi yanga imikururano iyi rwose uzaca iburyo nanjye nca ibumoso tumutigise tumucurike tumucurukure uzarebe ko tutayamukuramo dutese shamba mva mbese dute twahera he wowe uzamubwire ko wafashe icyemezo cyo kujya gupimisha umwana kugira ngo urebe ko ari we wamubyaye ntabwo azakunda imanza rwose azahita yemera yaguhe Ii, mba nawe ra ibyo ukumva mugaga byamukanga kandi azi neza ko nta bushobozi mfite bwo kubikoresha umva ariko mbanza mubwire nzabanza mutere ubwoba ko numvise uvuga ko ufite umuterankunga uzabigufashamo Hii, Ye?
wowe uzajya kubimubwira narabanje kumutigisa yaratigise reka sha
maniho sha ayo rwose ntaboneka tuzagabana turinganyize kuko umva ubufindo ni ubwawe nta kintu nzateraho amahane kagena rwose jya ungemera ngewe manihura mfite uruganda ncuriramo imigambi yera amafaranga nuko sha oya kora aha rwose Enda sha, enda.
ndakwemeye maniho akira ariko n'ubundi ntayitinya itarungurutse
cyorere ko mugaga na kankindi bagiye kwitabaza umupfumu ngo abafashe kwica ubukwe bwa maritini na rusiya ese mama bizakorwa bite ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagiri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti wawawa akadomo minagiri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri